radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye leta y'u rwanda iravuga ko n'umubano n'ububirigi utifashe neza ibikorwa by'ubutwererane bikomeje ni byo koko umubano hagati y'u rwanda n'ububirigi ntabwo uhagaze neza muri iyi minsi ariko ntabwo bivuze ko hatari hatari ubutwererane hatari ubucuruzi hatari ibikorwa binyuranye hagati y'ibihugu byombi minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda olivier jean patrick nduhungirehe uburundi bwibutse ku nshuro ya mirongo itatu n'imwe iyicwa rya perezida melchior ndadaye perezida wa mbere w'icyo gihugu watowe binyuze mu nzira ya demokarasi ubuyobozi bw'ikigega cy'imari ku isi fmi burakangurira ibihugu byo muri afurika y'umunsi ubutayu bwa sahara kongera amafaranga byinjiza avuye mu misoro kugira ngo bibashe guteza imbere ubukungu w'ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushyika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
leta y'u rwanda igiye gufungura ambasade yayo ya mbere mu gihugu cya luxembourg madame aurore mimoza munyangaju wigeze kuba minisitiri wa siporo niwe wagenwe kuba ambasaderi ubusanzwe uhagarariye u rwanda mu birigi niwe wahagarariraga inyungu z'icyo gihugu muri luxembourg navuganye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda olivier jean patrick nduhungirehe atangira ambwira uko ambasade y'u rwanda igiye gufungurwa muri luxembourg nibyo koko iyi ni ambasade ya mbere ifunguye mu gihugu cya cya luxembourg ndetse ikaba ari n'ambasade ya kabiri ya afurika ifunguwe muri muri icyo gihugu kuko iyindi ambasade yonyine ya afurika yari ifite icyicaro muri muri luxembourg yari ambasade ya capo verde rero uku gufungura ambasade bikurikira igikorwa luxembourg yakoze nacyo cyo gufungura ambasade mu rwanda mu kwezi kwa nzeri uyu mwaka byose bikaba bishimangira rero umubano mwiza dufitanye ushingiye no ku bikorwa byinshi harimo ubutwererane harimo n'ibyo dushaka kubigiraho ku byerekeye ibigo by'imari nk'uko mubizi Luxembourg ni igihugu cyateye imbere mu byerekeye imari rero bikaba bizatuma umubano wacu n'ubutwererane bihabwa ingufu ubusanzwe uhagarariye u Rwanda mu gihugu cy'ububirigi nawe waruhagarariraga i Luxembourg ubu se noneho ambasaderi mushize muri Luxembourg niwe uzajya ureba inyungu z'u Rwanda mu Bubiligi oya u Rwanda ruracyafite ambasade mu Bubiligi igengwa na n'icyo bita charge d'affaires ni ukuvuga ushinzwe imirimo by'agateganyo mu gihe tutaragira ambasaderi ariko nk'uko mubizi na n'uhagarariye inyungu z'u Rwanda mu muryango w'uburayi bwunze ubumwe Union Européenne akaba ari ambasaderi w'u Rwanda i Berlin mu Budage ko yashyizweho umwaka ushize ubu rero ambasade y'u Rwanda mu bigira cyahari ishinzwe ububirigi ariko hakaba n'ibikorwa by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bishinzwe ambasaderi wacu i Berlin muri mu Budage none se ko ambasaderi w'u rwanda mu birigi ariwe wabaga unaruhagarariye mu muryango w'ubumwe bw'uburayi ndetse nk'uko unabivuga akanahagararira u rwanda muri luxembourg uwo shaje d'affaires wo mu birigi azaba ashinzwe ububirigi gusa
yazaba ashinzwe ububirigi gusa kandi naho harimo akazi kenshi kuko muzi ko umubano hagati y'u Rwanda n'ububirigi ari uwa kera tukaba dufite abanyarwanda benshi mu bubirigi hakaba ari n'ibikorwa byinshi by'ubutwererane n'ishoramari biri hagati y'ibihugu byombi akazi ko karahari mu bubirigi kubera nyine umubano dufitanye kuva kera uvuze yuko mufitanye umubano n'ububirigi ariko umubano utifashe neza amagingo ya kubera ko ibihugu byombi nta ambasaderi bifitanye nibyo koko umubano hagati y'u rwanda n'ububirigi ntabwo uhagaze neza muri iyi minsi ariko ntabwo bivuze ko hatari ha- hatari ubutwererane hatari ubucuruzi hatari ibikorwa binyuranye hagati y'ibihugu byombi akazi rero eh, karahari kubera ko izi ambasade nubwo zidahagarariwe n'abambasaderi zirakora hari ibikorwa bihari by'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi hakaba ndetse n'ubucuruzi ishoramari rihari hagati y'u Rwanda n'Ububirigi kandi nk'uko eh, ubizi Ububirigi nicyo gihugu gifite abanyarwanda benshi ku mugabane w'i Burayi bivuze rero ko n'aho ngaho hari ukumubwiriza abo banyarwanda eh, bafitiye runini eh, iterambere ry'igihugu nabyo bigikorwa hari igihe ububirigi n'u rwanda ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi mwasaga naho mutumvikana ku wagombaga guhagararira uwo muryango mu karere k'ibiyaga bigari ubu noneho yashyizweho eh, yasuye u rwanda ndetse anasura na repubulika ya demokarasi ya kongo ubu noneho ikibazo mwacyumvikanyeho uhagarariye uwo muryango w'ubumwe bw'uburayi muramwemera muramwishimiye U- u rwanda ntabwo ari kimwe mu bihugu bigize eh, umuryango w'uburayi bwunze ubumwe icyemezo rero ni icy'uhagarariye uwo muryango gifatwa n'ibihugu eh, by'uwo muryango w'uburayi bwunze ubumwe rero ibintu byagiye bivugwaho by'uko u rwanda ari rwo eh, rwabihagaritse ntabwo ari byo Eh, ariko bivuze ko twebwe nk'igihugu dufite ibyo tubivugaho dufite opiniyo dutanga ku byerekeye uwo muntu uzaza gukorana natwe mu ku byerekeye aka karere k'ibiyaga eh, bigari ubu ngubu rero iki kibazo cyararangiye umuryango w'uburayi bwunze ubumwe washyizeho uyu mudiplomate wo muri wo muri suwede yohan boxtam akaba yaraje mu rwanda yarabonanye na nyakubahwa perezida wa repubulika nanjye tukaba twarabonanye akaba yarabonanye na minisitiri w'ingabo Eh, rero ni ibintu byiza kuko twabashije kuganira ku byerekeye aka karere ku byerekeye eh, za porosesi ziriho zo kugarura amahoro iburasirazuba bwa kongo tukaba twizera ko eh, ibyo twamubwiye azabikoresha mu kureba uko ibyemezo byafatwa eh, mu gukomeza gukurikirana eh, amahoro muri aka karere Olivier Jean Patrick Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyu uhaye ijwi ry'Amerika njye bashimiye
dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri isanga ku ijwi ry'amerika
Uburundi bwibutse ku nshuro ya mirongo itatu n'imwe iyicwa rya perezida Melchior Ndadaye perezida wa mbere w'icyo gihugu watowe binyuze mu nzira ya demokarasi yicanywe n'abandi bayobozi bakuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Pierre Claver Nahimana wayoboye ishyaka Frodebu perezida Ndadaye yakomokagamo amubwira uko bibutse imyaka mirongo itatu n'imwe irarangiye abacu ba demokarasi mu burundi bagandaguye imico wenda dayimericoro yari afise imigambi ikomeye yo kuzamura igihugu yo kuzana mu gihugu eh, intwaro ya demokarasi kubera ko igihugu cy'ubukirangamiro cyane rwose n'intwaro eh, z'agahotoro aho bigeze niko tubona yuko icyo yaharanira naho bamugandaguye mu nyuma byabibonekeje yuko abarundi banotewe demokarasi naho bigorana cyane biraboneka yuko intwaro zifatiye ku matora intwaro zifatiye kuri demokarasi abarundi bavuga bati ntidushobora kuzivamo naho ingorane zitabura iyo ni intsinzi ikomeye kuri ndadayimbere icyo kandi no mu bantu yafunde twishimira tuti kimwe mu byo yaharanira yaharanira byinshi y'iterambere kimwe mu byo yaharanira cyerekeye intwaro zivuye mu matora mu bushabwa abanyagihugu turabona ko yagishitseko muri iki gihe umushinga Pierre Claver Nahimana haheze imyaka mirongo itatu n'umwe agandaguwe ikintu kikibasiye abarundi eka n'aba n'abagenzi biwe bafata urubanza ku kingira demokarasi no kwisimbataza ikintu kikibabasiye ni ikihe ikintu mubona ko kitaraja mu buryo ni ikihe ikintu kibonekeza muri kino gihe eh, kitaraja mu ngiro mu bintu bikomeye haranira icyerekeye iterambere eh, ry'abanyagihugu abanyagihugu bakava mu rworo aba- n'igihugu rero kikava mugore kigatera imbere cyane rwose ibyo biribonekeza yuko uravye ingene abanyagihugu b'igihugu bimeze ubu yuko iterambere rirama ritarashika cane Burundi rwose n'ibintu tugiharanira abantu biraboneka yuko bakenye n'igihugu kirakenye ni ibintu rero bigiharanirwa hari n'ibindi bibazo ushobora kubona yuko nkumvure bitaraja mu ngiro cane rwose nk'ibibazo vyerekeye kugira ngo abarundi bemere baje hamwe biracyaboneka yuko hirya no hino usangayo intari vyerekeye yuko haba mu moko intara bimwe n'ivyo usanga bavuga bati hariho ikumirana biraboneka yuko ti hari ikumirana hagati y'abari ku butegetsi n'abatari ku butegetsi ivyo biraboneka yuko ico naco bitaragishikako neza ico kintu iyo ngendo mbi tutarayirengana ariko twibaza ko mu minsi iza birasaba bizoteba bigakunda ku kibazo c'indishi ku muryango wiwe eka n'ikibazo c'abamugandagwi bo batakwitwa intara mu gahanga mu kivuga kwiki ikibazo c'abamugandagwi haraciwe imanza kuri ico kibazo abamugandagwiye haraciriwe imanza ariko biravye neza hariho abarundi bavuga bati ntidushijwe kubera kuko tubona umengo hariho agahaci hari abavuga bati hari n'inganda zaciye zisashikwa abantu barahoye nyuma y'ingandagwa rya ndadaye mericiyori ivyo vyose urabona ko abantu bavuga bati nabyo ntibitega gusubirwamo nico gituma tuba twiteze yuko isevera ryamugwi ujejwe kutohoza kahise mu burundi yuko uhejeje ajya amatohoza yo mu gihumbi kimwe ijana icenda mirongo ine na kabiri noneho bagije kure basa n'abahejeje yuko boca batumbera n'ibindi bihe nk'iki gihe cya igihumbi kimwe ijana icenda mirongo icenda na gatatu kubera kuko naho harabaye ibintu bikomeye kugira ngo abarundi bayivugane neza amatohoza abe neza bayivugane neza baravyabaye byose bimenyekane hanyuma arabagira bati twebwe hari twabonye iseveri babivuge abandi bavuga ati twabonye kugira ngo icyo kibazo naco kive mu nzira y'abashumbusha bashumbushwe canke ari abandi naho mugabo sarafodi tuvuga tuti na twebwe turi mu bazosaba indishi y'akababaro zirashumbusha urumva n'icyo kibazo na cene kiracyari ngaho ntikiratera umuti neza Pierre Claver na Himana mwigeze gutwara umugambwe Fadebo murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi y'Amerika
umurundi didier kandeke yapfushije murumuna we mu bwicanyi bwakurikiye urupfu rwa perezida ndadaye yavuganye na mugenzi wacu frederic nkundikije mu baguye mu ihorero cyangwa victime osi batari bari mu bya politike ni benshi bishwe abandi nabo gushika uno munsi turabatora cyane cyane na mutonya wanje yitwa wiri kandeke yasiye ngaho muri bujumbura rirare muri za bugazi aho bita ku ipera isaro gushika uno munsi hari imyaka mirongo itatu tutaramutora kandi si we wenyine n'abarundi benshi gushika uno munsi bataratorwa bwa turashimira leta ko ibafite ku mutima igerageza uko bashoboye n'uburyo bwabo bugufinya bwo kurondera abo bana abo bene wacu bashiki bacu abapapa bacu abamama bacu babuze gushika uno munsi kugira tubatahane tuganduke tugandare hama tubisige inyuma tubandanye ubuzima je kandeke mu bugiki ku bwicanyi bwagiye buribonekeza mu barundi cyane cyane ubwicanyi bufatiye ku moko akamumotera ni nkakahe muri kiye aha ni ibintu bibabaje ngene umuntu yabivuga ni ibintu si ibyo mu burundi gusa biba ku isi yose byabaye ku isi yose kuva umuntu ari kuri iyi si mugabo urumva nk'uko abarundi babivuga kera bati ndero kavukire kwigisha ubuntu ubuvyeyi ubufasoni gusonera kiremwa muntu n'ibintu umuntu aguma ashimikirako aguma yizera yuko uh, tuzotinda tukakanguka tukavuga tuti kirazira kwica umuntu kirazira gutwara ubuzima bw'umuntu mu kanya gatoya didiye kandeke murafite akizero ko abaganaguye bo muvukana bazoteba bagakwitwaye ntayo mu gahanga twebwe mu bisanzwe je kuri mwene wacu nta rubanza nkeneye uwagiye yaragiye igihambaye nuko ndamutora nkamuhamba hanyuma nkabisiga inyuma nkabandanya ubuzima bwanje kubera ku abantu babuze ababo uguma uhagaze ahantu habiri mu mayira abiri ntibigera ubandanya guma wizeye ngo uzotinda umutora ubu birakenewe cyane rwose kubera no mu migenzo y'ikirundi uteza guhamba uwawe uteza kumugandarako ibintu bikomeye cyane rwose mu buzima bw'umuntu ukenewe cyane rwose yuko uyo uyo wabuze uteza kumu- kumutora ukamuhamba didier kandeke avugana na frederic nkundikije inama y'abepiskopi mu burundi yatangaje ko kiliziya izagira uruhare mu gutegura amatora ateganijwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'itanu na bibiri na makumyabiri n'irindwi kiliziya iravuga ko izibanda ku nyigisho zigamije gushyigikira ubumwe bw'abarundi ni inkuru ya thierry vendayishimiye umunyamabanga nshingwabikorwa ntayigarizwa bw'isata c'ubutungane n'amahoro ku rwego rw'inama y'abepiskopi katolika mu burundi patiri charles karorero yabitangaje mu bikorwa byo gutanguza ku mugaragaro ico gikorwa bari kumwe n'abajejwe intwaro ku rwego rw'intara zose byabereye mu gisagara ca bujumbura akaba yamenyesheje ko izo nyigisho zishimikiye ku nyifato ikwiye kuranga abarundi mu gihe c'amatora n'inyuma y'amatora amatora ataratangura ataraba tubabwira tubwira abantu bose nyine bo kwifata ku buryo rero bashobora kubona neza eh, mu gihe amatora ariko araba ibyabaye n'ibitabaye hanyuma amatora amaze kuba abatsinze abazoba batowe turabafitiye inyigisho kugira ngo bamenye icyo bazoba bagomba gusabwa n'ababatoye hanyuma n'abatatsinze icyo gihe nabo nyine turaheza tukabashikiriza inyigisho kugira ngo bamenye yuko ata- ubwa mbere atari amatora ya nyuma ubwa kabiri amato- aba- iminsi yose iyo hakinye abantu hama hariho mu gutsinda n'utsindwa Patiri Charles Karorero yavuze kandi ko uwo mugambi uzofasha abarundi bose kwibuka uburenganzira bwabo hamwe no kwibuka nabo ibyo basabwa vyerekeye uwo mugambi nawo dutanguje ibikorwa dutanguje gufasha abarundi n'abarundikazi eh, kwibuka inyigisho zimwe zimwe zerekeye eh, ingene bo bobaho ingene bo kwitwara ivyo bajejwe ivyo bobaza mugabo bwa mbere ivyo bajejwe ivyo babazwa hanyuma n'ivyo bobaza hanyuma dufasha abantu kuja hamwe ngo ubo nyene barabe ivyo bubaka aba ari byo bashira imbere hanyuma ibitabubaka nabyo barabe ingene babikumira kandi bari hamwe Ivyo bikaba bitangajwe inyuma yaho bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera mu Burundi bagiye berekana ko mu bagize imigwi itunganya amatora yimirije mu gihugu c'u Burundi Ecclesia Katolika itabonetsemwo nk'uko vyahora amwe mu mashirahamwe akorera mu Burundi arimo Oricome riharanira intwari ibereye hamwe na Ligiteka riharanira agateka kazina muntu mu Burundi yagiye ashikiriza ko atizeye neza itunganywa ry'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi uyu ni Jean Duwimana avuga ishamwe Oricome gusumba abandi ugasanga hariho umugambwe uzoja mu matora uri kuzohiganwa mugabo ugasanga nta muntu n'umwe ufise muri aya- muri sepe ugasanga hariho n'iyindi uwinanasi ugasanga ufise kamwe kamwe mugabo ugasanga n'uwundi ufise kamwe gusa mu ntara imwe muri zitanu Aya, uwo mugwi ni Eh, ku by'ukuri eh, eh, urakwiye eh, kuza uraja inama n'ingingo n'abegwa n'ikibazo eh, c'amatora mu burundi Egide Havugiyaremye ajeje igisata cyo guhanahana amakuru mu ishirahamwe Rigiteka kuri mikoro z'abakunzi bacu nawe yashikirije ko muri iryo shirahamwe bafise amakenga ku nteguro y'amatora yimirije mu Burundi akaba yabivuze inyuma y'uko abatowe bagize umugwi sepi uzokurikirana amatora ku rwego rw'intara zose bari bamaze kwemererwa gutangura ibikorwa vyabo mu ntango z'ukwezi k'umunani uyu mwaka umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu ntara aho bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi ufise ibibanza vyinshi hamwe n'imigambwe iri mu kwaha k'ubutegetsi umu hari iteka ah, dufatiye ku bimaze kuboneka muri iki gihe biragoye kwemeza ah, ubwizerwa no gukorera ku mugaragaro vyabwirizwa kuranga umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora mu burundi seni ahariko umugwi ujejwe ivy'amatora ku rwego rw'igihugu seni warahumurije abo bose batizeye neza ko abatowe bazokora neza ico gikorwa prosper ntawugwamiye awurongoye yamenyesheje ko abo bose batowe bategerezwa kwibagira imigambwe bavamo bagatunganiriza abarundi bose ni ubutumwa yahaye umugwi sepi igihe wari utanguye ibikorwa vyawo ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa munani uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ariko kandi ibikorwa bigiye gukorwa na eklesiya katolika nk'uko yabitangaje nibyo gushira mu nzira nziza abenegihugu bazo kwitabira amatora yimirije mu ntumbero yo kwirinda iki na kiriya cobacanishamwo izo nyigisho zizotangwa mu gihugu hose n'igisata c'ubutungane n'amahoro y'urwego rw'inama y'abepiskopi katolika mu burundi zizoshimikira cane kugwaruka n'abakenyezi cyerive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo abatuye mu kibaya cya rushizi kiri muri teritwari ya uvira mu ntara kivu y'epfo baravuga ko kuva aho igisirikare cy'u Burundi cyoherejwe gukorera muri bimwe mu bice bigize icyo kibaya ubugizi bwa nabi burimo kwica abantu no kubashimuta byagabanutse inkuru irambuye vedaste ngabo bamwe mu baturage banyura mu ibarabara rya gatanu riva bukavu rigana buvira banyuze mu kibaya cya rusizi ndetse n'abatuye kamanyola kugeza za kiribo ahari abasirikare b'abarundi barashima ubugizi ingabo zagaruye umutekano ku bufatanye na fardesi bamwe muri bo bemeza yuko abantu bitwaje imbunda kenshi na kenshi bagiye bavana mu modokari abagenzi bakabambura imyenda bakabanyaga amafaranga na za telefoni mu mihana naho bagashimuta abantu abandi bakabica ndetse bakanyaga n'amatungo yabo ariko kuri ubu siko bimeze nyarugabo janvier ni umuturage utuye ku bwegera yemeza yuko mbere y'uko abo basirikare bagera aho batuye ubugizi bwa nabi bahoraga bahura nabwo bwari bubarembeje ishimutwa ry'abantu kujanwa mu ishyamba ryari igihe cyose ntitwasibaga iminsi ibiri batajanye umuntu mu ishyamba batanyaze imodoka ziva ibukavu zerekeza buvira iziva buvira zerekeza ibukavu bagakuramo abantu bakabajana mu ishyamba ariko kuvaho nyine abasirikare b'abarundi bagereye muri plene umutekano warabonetse abantu ntibagishimutwa ngo basubire bajanwe mu ishyamba abantu baragenda uko bashaka barakora amakitivite rusange uko bashaka togera moyize ni umuyobozi w'urubyiruko muri teritwari ya uvira avuga yuko hari ibintu byinshi byahindutse kuvaho abasirikare b'u Burundi bagere muri iki kibaya cya Rusizi yani tulikuwa tunaona magari zinatoka Bukavu zinatoka Uvira kulikuwa mabariere twabonaga imodokari ziva Bukavu ziva na Uvira hari za barriere Sange hari za barriere Ruvungi hari za barriere Kiliba bakavuga ngo bwije imodokari zitambuka ngo igeraho iri kujya kubera ibibazo by'umutekano ariko ibo bazivanyeho bashyiraho umutekano mu muhanda ejo bundi navuye ubuvira mu ijoro ngera sange saa moya muri iki kibaya cya rusizi kubera uburyo abagizi ba nabi n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi niyo bakongomani yahohoteraga abaturage yatumaga bamwe mu baturage batuye muri ubuvira banyura mu gihugu cy'u Burundi bagiye bukavu aho kunyura mu kibaya cya rusizi kineza mati ni umucuruzi ukorera imirimo muri ubuvira ashimangira ko byari biteye ubwoba kunyura muri uyu muhanda wa gatanu unyura mu kibaya cya rusizi uhuza intara za tanganyika manyema ndetse n'intara y'ikivu ya ruguru kubera umutekano muke wawurangwagamo umuntu kugira ngo ave ibukavu aje uvira cyangwa umuntu ave uvira aje ibukavu byasabaga ko abanza guca mu kindi gihugu guca ibujumbura kubera impamvu z'umutekano ariko ziriya ngabo zimaze kuhagera hari impinduka nini yabaye kuriya kunyagwa kuriya kwicwa kuriya gushimutwa kujanwa mu gihuru zaragabanutse ku rugero rwiza rushimishije ku buryo abaturage ubu nyine nta bwoba umuntu aragenda adatinya impanuka ishobora kuba bishobora gushika ariko nta ugenda byiteze mbereho umuntu yaragendaga ukavuga ngo cyaba ari igitangaza ushitse utabikorewe udahuye na kimwe muri ibyo bitatu kwicwa kunyagwa cyangwa gushimutwa gusa nubwo abo baturage bashima ubugize ingabo zagaruye umutekano bamwe mu bahunze imihana yabo bari batuye ku bwegera na za mutarure kubera impamvu zo guhohoterwa nabo basaba yuko bafashwa bagahungurwa tukaba dusaba ngo bashyiremo imbaraga barindire abantu umutekano rwose bacure n'abo bandi basubire mu mazu yabo barinde umutekano abantu baturane ku bumwe dusabane nk'uko byari bisanzwe twagerageje kuvugisha ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Burundi ntibyadukundira gusa mu nama y'umutekano yabaye mu mpera za kino cyumweru dusoje mu mujyi wa Uvira ubuyobozi bw'ingabo muri secteur opérationnel Sokola de Sud Sud Kivu bwagaragaje ko ku bufatanye bwa FARDC n'igisirikare cy'u Burundi hari intambwe ishimishije y'amahoro mu kibaya cya Rusizi si mu kibaya cya rusizi honyine abaturage bashima uburyo igisirikare cy'u Burundi cyabafashije kugarura amahoro ahubwo n'abari muri grupema ya bijombo na remera ndetse na segiteri y'itongwe na tanganyika barashima uburyo izi ngabo zafunguye amayira yari afunzwe n'amasoko ndetse zirangiza ubujura bw'amatungo kuva ingabo z'u Burundi zigereye mu ntara ya Kivu y'Epfo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri muri gahunda y'ubufatanye hagati y'ibihugu bya Kongo n'u Burundi zasenye ibirindiro bya Red Tabara na FNL bimwe byari muri grupema ya Kigoma ibindi muri sekiteri y'Itongwe abasirikare b'u Burundi ntibari mu ntara ya Kivu y'Epfo gusa ahubwo bari no mu ntara ya Kivu ya ruguru ku bufatanye n'igisirikare cya Kongo mu kurwanya umutwe w'ama mirongo ibiri na gatatu vedasengabo ijwi rya amerika uvira ubuyobozi bw'ikigega cy'imari ku isi fmi burakangurira ibihugu byo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara kongera amafaranga byinjiza avuye mu misoro kugira ngo bibashe guteza imbere ubukungu bwabyo iyi ni imwe mu nama umuyobozi wa fmi ishami rya afurika atanga ku bihugu byo muri aka karere mu gihe bikomeje kugorwa no kubona inguzanyo zo kubifasha mu iterambere
ibi bwana bede serasiye uyobora ikigega cy'imari ku isi ishami rya afurika yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya amerika ku ntandaro y'uku kugorwa no kubona inguzanyo ku bihugu bya afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara bwana serasiye asanga byaraturutse ku ngamba za politiki y'ifaranga zikakaye byinshi mu bihugu bikize byahisemo gufata kuva mu myaka mike ishize izo nazo ibyo bihugu bikaba byarazishyizeho ngo bibashe guhangana n'ibibazo by'ihungabana ry'ubukungu byatewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda
mu guhangana nabyo habayeho gukaza ingamba za politiki y'ifaranga ibyo rero byatumye ibihugu byacu bigorwa cyane no kubona uburyo bw'imari ku ruhando mpuzamahanga yewe no mu bihe bisanzwe hanyuma urwego rw'imari mu bihugu byacu rukirimo kwiyubaka ruhura n'ingo ingorane za mikoro kuri ibyo hiyongeraho izindi ngorane ibihugu byari byisanganiwe bitewe n'uko ikigero cy'umwenda cyari hejuru cyane uyu muyobozi avuga ko mu gihe akarere ka afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara gakomeza kugarizwa n'ingorane nyinshi mu by'ubukungu imf yagiye ikora ibishoboka mu gufasha ibi bihugu kwihagararaho
icyo twakoze nk'ikigega mu bihe nk'ibyo ni ukongera ubufasha kuruta uko byahoze nk'uko nabivuze mu kanya twatanze inguzanyo ingana na miliyari mirongo itanu n'umunani z'amadolari kandi menshi muri ayo akazishyurwa nta nyungu yongeweho ni umusanzu rero ukomeye watanzwe mu kunganira ibihugu ngo bibashe gufasha abaturage babyo kwiteza imbere icyo ni icya mbere twakoze ariko kandi dukomeje no gutanga ubujyanama mu bijyanye na politiki kugeza yewe no ku bihugu bidafata inguzanyo yacu icyakora bwana bede serasiye agasanga umuti urambye ku bibazo by'ubukungu byugarije afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara wava mu mavugurura ibihugu bikwiye gukora mu bijyanye n'ubukungu
igisubizo cy'ibanze kuri nyinshi mu ngorane tubona ni ugukora amavugurura yafasha ubukungu bw'ibihugu byacu kurushaho kwihagararaho imirongo ya politiki yafatwa yajyana n'imiterere ya buri gihugu ariko biraza gusaba rwose ko dushyiraho politiki zatuma tubasha kwirwanaho mu bijyanye n'imari muri izo harimo nk'ingamba zo kongera umusaruro w'imbere mu gihugu ibihugu byacu byakoze ibintu byiza cyane mu bijyanye no gushora imari mu nzego ziboneye mu buzima mu burezi mu bikorwa remezo ariko icyo tutarageraho ni ukubyaza inyungu iryo shoramari binyuze mu nzego z'imisoreshereze icyo ni kimwe mu byo dukwiye gukora uyu muyobozi mu kigega cy'imari ku isi avuga ko kwagura uburyo bw'imisoreshereze bidasobanuye kongera umusoro ku bari basanzwe bawutanga kuko bishobora kubabera umugogoro kuri we ibihugu bikwiye gushyira imbaraga mu gusoresha ibyiciro bishya by'ubukungu bidasiba kwiyongera
mu bihugu byinshi icyo twabonye ni uko imirimo ibyara inyungu yakomeje kwaguka ariko uburyo bw'imisoreshereze ntitwaguka ku rugero rumwe nayo ibihugu byacu ntibirakora ibihagije mu gusoresha inzego nshya z'ubukungu tubona hari ibyakorwa mu bihugu byinshi byinshi ngo umubare w'abasora wiyongere gusora bigere no ku bantu ubu badasora nkibwira rero ko hari uburyo kuringaniza abantu mu bijyanye n'imisoreshereze byakorwa imisoro ikiyongera hatabayeho kongera imisoro ku bantu bamwe gusa ubuyobozi bw'ikigega cy'imari ku isi buvuga ko nubwo hakiri ingorane mu bihugu byo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara hari icyizere ko ibintu bizagenda bimera neza uru rwego rw'imari ku isi rugaragaza ko ubwiyongere bw'ubukungu muri iki gice cya afurika umwaka ushize bwari kuri gatatu n'ibice bine ku ijana muri uyu mwaka byitezwe ko bugera kuri gatatu n'ibice umunani ku ijana naho umwutaha wa bibiri na makumyabiri n'itanu ukazagera hejuru ya kane ku ijana urakoze temisitokule mu tijima ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi impamba itazakugeza i kigali uyirira ku ruyenzi umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana